Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lamaa walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an mitirkuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa har'a ayyaanni gubaa masqalli. masqallii fi guyyaan dhaloota nabiyyuu mohaammed kan waggaa 1498ffaan guutummaa itiyoophiyaatti kabajamaa oolee jira bulchiinsa naannoo amaaraa godina gondar kaabaatti yoo xiqqaate namoonni 32 beelaan du'uu isaanii akkasumas pirezedaantiin yuunaayitid isteets joo baayiden duula hojjettoonni dabalii miindaa gaafatanitti dabalamuu isaanii fi qophii torbanii kan ta'e qophii dirree dimookiraasiis isin biraan geenya. hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata gara jaallanneettan isin dabarsa.
atta mooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun roobii har'aaf jenne kunoo namoonni kuma dhibbaan lakkaa'aman jala bultii ayyaana masqalaa damaraa jedhamuun beekamuuf gara magaalaa finfinnee waltajjii masqalaatti walitti qabamanii kabaju jedhamee eegama. damaraa gubuun waltajjii beekamaa kan masqalaa irratti halluu adda addaatiin ni kabajama kunis waan jala bultii ayyaana masqalaa kan itiyoophiyaadhaaf gaggeeffamu keessaa tokkodha ayyaanni damaraa waggaa waggaan waltajjii masqalaa irratti kabajamu kun ayyaana guutuu biyyattii keessatti kabajamu hundaa keessa isa guddaa ta'ee namoota naannoo fi turistoota yookaan daawwattoota biyya alaa baay'inaan hirmaachisuudha. poolisiin magaalaa finfinnee ayyaanni kun haala sirrii fi nagaa ta'een akka kabajamuuf qophii eegumsa nageenyaa bal'aa ta'e beeksisee jira gama kaaniin musliimonni itiyoophiyaa guyyaa dhaloota nabii muhammad yookaan moolid al-nabii isa kuma tokkoof dhibba afuriif sagaltamii saddeettaffaa har'a kabajaa oolaniiru keessattuu magaalaa finfinnee keessa kan jiru masjiida anawaar guddicha keessatti bakka hayyoonni amantaa. jiraattonni magaalichaa fi qondaaltonni mootummaa argamanitti sochiiwwan amantaa adda addaatiin kabajamee jira jechuudhaan kennedy abaate finfinneerraa gabaaseera.
gargaarsi midhaan nyaataa sagantaa nyaata addunyaa yookaan world food prograamii fi jaarmiyaan misooma sadarkaa addunyaa kan yuunaayitid isteetsi yookaan usaid kennan baatii waxabajjii darbe addaan cituu hordofee bulchiinsa naannoo amaaraa godina gondar kaabaa keessatti yoo xiqqaate namoonni 32 beelaan du'uu bulchiinsi naannoo sanaa beeksisee jira.
dubbi himaan bulchiinsa godinaa obbo yirgaa siisaay raadiyoo sagalee ameerikaaf akka himanitti. erga gargaarsa addaan cituun labsame as lubbuun namoota du'anii dabalaa dhufeera ugurri kaa'ame namoota kuma dhibba saddeetii ol godina sana keessatti gargaarsa nyaataa irratti hirkatan irratti dhiibbaa kan uume yoo ta'u irra caalaansaa sababaa caamaa fi walitti bu'iinsa itiyoophiyaa gama kaabaa keessa jiruurraa kan ka'e ta'uu ibsan akka dubbiimaan kun jedhanitti amma namoonni kuma dhibba lamaa ol gargaarsa tattamaa kan lubbuu baraaruu barbaadu. Inistituutiin qorannoo fayyaa Tigraay, biiroon fayyaa Tigraay fi yuunivarsiitii Maqalee keessatti kolleejii saayinsii fayyaatiin qorannoo gaggeeffameen lubbuun namoota kuma tokkoof dhibba sadiif digdamii sagalii kanneen gargaarsa nyaataa hir'achuu hordofee beelaan wal qabatee du'uu isaanii kibxata darbe dursee ifa godheera. Itoophiyaatti gargaarsa nyaataa ji'a waxabajjii bara 2023 irraa eegalee kan dhaabbate yoo ta'u sana dursee immoo baatii eebila irraa eegalee tigraay keessatti hanga tarkaanfiiwwan raabsa bu'a qabeessa ta'e mirkaneessuu dandeessisu hojiirra oolutti jechuudhaan uggurri itti fufee akka jiru dhaabni gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan ochaan gabaasa dhiyeenya kana baaseen hubachiisee jira.
jiraattonni bulchiinsa naannoo kibba itoophiyaa magaalaa arbaa minci hidhaan namootaa fedhii maleen itti fufee jiraachuu balaaleffataniiru gandi naannoo magaalaa arbaa minci jiru shaaraan gara magaalaa arbaa mincicitee haa dabalamu murtee jedhu hordofe mormii hawaasa naannoo fi humnoota nageenyaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni kudha lama du'aniiru kanneen kudha shan ta'an immoo madaaniiru kun kan ta'e jalqaba ji'a hagayyaatti ergasii as namoonni baay'een to'annaa jala oolfamuun ittuma fufee jiraa jedhu jiraattonni sagalee ameerikaaf yaada kennan hanga ammaattis namoonni 245 to'annaa jala ooluu jiraattonni kunneen dubbataniiru jechuun hawaasaarraa yoonaataan zabdiyoostu gabaase gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo kophee fiigicha haaraan adidaas kan dilbata darbe dorgommii maraatoonii dubartootaa irratti atileet tigist asaffaa kaa'attee fiiguun qabxii haaraa barliin keessatti ittiin galmeessiste. kibxata darbe gatii ija nama hawwatu kan quuqama fiigdota amaatarootaa jabeessu qabaachuun gurgurtaaf dhiyaatee jira jaallanneen dabalata qabdi.
adidaas dorgomaa isaa guddaa naayikii fi kaampaaniilee kabiroo waliin waggootaaf kophee salphaa fi gaarii supparshuu jedhamu dhiyeessuun wal dorgomaa turan kopheen adidaas kan miila lamaa namni al tokkotti kaa'atuuf doolaara dhibba shan kan gaafate yoo ta'u gatii kophee fiigichaa naayik alfaafilaay 2 jedhamu doolaara 225 caalaa gaafatee jira kunis fiigdonni amaatarootaa yookaan beekamoo hin taane meeqatu baasii dabalataa kana fudhataa gaaffii jedhu kaasiseera ulfaatina giraama 138 qofa kan qabu kopheen addidaas kun baay'ee salphaadha. garuu kan turu miti fiigicha fageenya maaraatoonii tokkoof kiiloomeetira 42 yookaan maayilii 26 akkasumas dorgommii dura qaama ho'isuuf akka itti fayyadamaniif qofa kan qophaa'e yoo ta'u akkuma didaas jedhutti fiigdonni tokkoon tokkoon isaanii fiigicha maaraatoonii haaraaf bitachuu qabu kunis maayilii tokkoof naannoo doolaara 19 baasuu jechuu akka ta'e ibseera ariitiin fiiganii injifachuu danda'uu fi. kopheen kun barakachuu yookaan umrii dheerachuu dadhabuu keessaa filachuu akka ta'e ibseera atileet Tigist Asaffaa siin boonne jechuudhaan addidaas galateeffatee jira.
Waraanni Gaaboon ji'a darbe itti gaafatamummaa biyyattii erga fudhatee booda yuunaayitid isteets gargaarsa Gaabooniif taasistu yeroof dhaabaa jirtii jedhame.
Ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteets Aantanii Biliinkan ibsa baasaniin. mootummaan yuunaayitid isteets sagantaalee gargaarsa biyyoota alaa murtaa'oo kan mootummaan gaaboon fayyadamaatti ta'e dhaabsisee jira kunis miseensonni waraana gaaboon gidduu seensa heera mootummaa faallessu gochuu isaanii hanga madaalutti ta'uun ibsameera bilinkan akka jedhanitti ameerikaan biyya boba'aan badhaate kan afrikaa waaltaa kana keessatti hojii dippiloomaasiif tajaajila qoonsilaatti fuftee jirti hoogganoota waraanaa kan gaaboon hagayya soddoma. alii boongoo filannoo sirna dhablummaatiin bal'inaan qeeqame irratti moo'ataa ta'uun akkuma labsameetti aangoo irraa fonqolchan waraanni kun hoogganaa mormituu kata'an reemond siimaa muumicha ministeeraa gochuudhaan muudee torban darbe haasawaa yaa'ii tokkummaa mootummootaa irratti dhageessaniin filannoo haaraa gaggeessuuf tarkaanfii akka fudhatan waadaa kagalan yoo ta'u biyyoonni dhihaasi fonqolcha mootummaa kana akka hin balaaleffanne gaafataniiru.
riippaabilikaanonni torba kanneen filannoo pirezidaantii yuunaayitid isteets kan bara dhufuu irratti kaadhimamaa paartii isaanii ta'uuf dorgoman falmii isaanii isa marsaa lammaffaa irratti roobii dhufu wal morkachuuf jiru.
sagantaan mana kitaabaa yookaan laayibireerii pirezidaantii duraanii roonaald reegan isa kaalifoorniyaa keessa jirutti gaggeeffamu kun dorgommii riippaabilikaanotaa irratti dorgomaan dursaa jiran pirezidaanticha duraanii doonaald tiraampiin hin dhiyeessu waltajjiin marsaa lammaffaa kun baay'inaan kan falmii riippaabilikaanotaa jalqaba ji'a darbee wiskaansan keessatti gaggeeffame kan tiraamp irratti hin argamne sana waliin waan baay'ee wal fakkaatudha garuu jijjiiramni tokkittiin jiru. bulchaan arkansaa duraanii isaa haassan kan ulaagaan koree biyyoolessaa kan riippaabilikaanotaa dhiyeesse guutuu waan dadhabaniif irratti hin argaman riippaabilikaanonni filannoo pirezidaantii sadaasa bara dhufu jechuun 2024 gaggeeffamu dura ji'a adoolessa keessa kora gaggeessan irratti kaadhimamaa paartii isaanii sirnaan filatu tiraamp falmii kanarratti hirmaachuu mannaa roobii dhufu dhaabbata dhiyeessii meeshaalee konkolaataa kan waldaa hojjetootaan hin gurmoofne samichigaan jiru keessatti haasaa gochuudhaaf beellama qabatanii jiru oduun har'aaf jenne kanuma.
kan hordofaa jirtan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma immoo qophiilee har'aaf qindeeffannetti dabarra har'a ayyaanni gubaa masqalaa fi guyyaan dhaloota nabiyyuu mahammad kan waggaa 1498ffaan guutummaa itiyoophiyaatti kabajamee oolee jira hirmaattonni ayyaanichaas bifa amantaa isaanii ibsuun kan ayyaana kana kabajan. kan ayyaana kana kabajan yoo ta'an keessumaa ayyaana jala bultii ayyaana fannoo gubaa masqalaa irratti warreen argaman ayyaanni gubaa masqalaa gama amantaa akkasumas aadaadhaanis saba oromoo biratti kan hiikaa addaa qabu ta'uu dubbatanii jiru galmoo daawit adaamaarraa waan qindeesse qaba.
har'a guutummaa biyyaatti ayyaanonni amantaa islaamaa fi kiristaanaa walfaana kabajamanii jiran kabaja ayyaana moolidaa kan guyyaa dhaloota nabiyyuu mahammad kan waggaa 1498ffaa ilaalchisuun sirna masjiida anwaaritti qophaa'een barreessaan jaarmayoota amantaa itiyoophiyaa liiqatti gu'antaa gaayisiisaay ergaa baga geessanii erga dabarsaniin booda waggoota 1404 dura nabiyyuu mahammad hordoftoota isaanii gara biyya itiyoophiyaatti kan ergan lammiileen biyyattii kan haqaaf dhaabbatan ta'uu agarsiistuu ta'uusaa himanii ayyaanonni moolidaa. fi gubii masqalaa guyyaa takka irra ooluun tokkummaa keenya yaa cimsannu hiika jedhu nuuf akeekaa jedhanii jiran gama biraatiin ammas ayyaanni gubaa masqalaa finfinnee fi adaamaa dabalatee magaalota ijoo biyyattiitti kabajamaa jiru. magaalaa adaamaa naannoo marfata daraartuutti hordoftoonni amantaa kiristaanaa ortodoksii walga'uun ayyaanicha kabajanii jiran. indaalki bayyana jiraataa magaalaa adaamaa akkasumas ammoo miseensa waldaa bakka bu'oota wiirtuu shawaabaa kan magaalaa adaamaati.
gooftaan keenya yesus kristos addunyaa kana fayyisuudhaaf dhufee miidhaa hunda fudhatee cubbuu keenya balleessuudhaaf jedhee fannoo gubbaarratti fannifamee seenaa bal'aa qaba gabaabsita sitti hima fannoorra oolee fayyina nuuf kenne waan ta'eef ayyaanni fannoo kun uummata kiristaanaa biyyatti ayyaana fayyinaa ayyaana tokkummaa ayyaana jaalalaati.
indaalki keessumaa sirni kabaja ayyaana masqalaa baranaa kan adaamaa addaa jedha.
Iddoo kanatti ni kabajama dhugaadha ayyaanni baranaa wanti adda isa godhu wantoonni wantoo faallaa. Uummata kamiyyuu ta'anii tokkoyyuu hin jiranii as keessatti namni kamiyyuu dhufee tokkummaadhaan iddoo ibsachaa deemudha. Namni wanti qaama siyaasaa waan biraa ibsu hin jiru as keessatti Oromoonis nuti akkuma argite kana yeroo jalqabaatiif barana isteejinis Oromoodhaaf nuuf kenname kan faaruu kana dhiyeeffanne. Kanaaf haalli jiru bareedaadha tokkummaadha jaalalaa magaalaan guutuun gammachuudhaan jirti waan ta'eef ayyaana addaati kan baranaa kun.
Faarfattuu shawaa baates sagantaa kana gubbaa turte.
Fannoon humna keenya gooftaan keenya yesus kiristoos kan irratti fannifame nuti mootu fannoo sana barbaacha guyyaa har'aa kana bifa yeroo darbee sanaan seenaa yeroo sanaa yaadachaati fannoo keenya barbaaduudhaaf har'a mootu daamaraa kana asitti kabajuudhaaf kan walitti qabamne.
Hirmaattonni kun ayyaanni kun saba Oromoo birattis hiika addaa qaba jedhu.
Oromoo biratti ka Oromoon masqalli masqala mootii ayyaanaa jedha jalqabumarraa bifa bareedaadhaan kabaja Oromoon ayyaanicha ayyaana jaalalaati jedhee kabaja innis Oromoonis akka naannoo garaagaraatti aadaa garaagaraa qabaachuu danda'a fakkeenyaaf akka naannoo ani iddoo itti dhaladheetitti ayyaanni kun damaraan hin baa manaa hin baa hin ibsama gaafa masqalaa san barii. loon hin dheedu margatti yaasanii marga harawaatti yaasanii kan yeroo hedduudhaaf tikfamee turetti baasanii loon waan san hin dheedudha. Kanaaf ayyaanichi ayyaana jaalalaati Oromoo biratti.
Ayyaana kanallee dargaggoonni magaalaa Adaamaa fi naannoo ishee dhiichisaan bareechaa turaniiru. dargaggoo oliifan marga koodeewwan isaa waliin ture.
dargaggoonni bulchiinsa magaalaa adaamaa amantiin osoo waliin qoodiin karaa duudhaa oromummaa ibsuun eenyummaa isaanii karaa calaqqisiisuun eenyummaa oromummaa karaa calaqqisiisuun haala bareedaa ta'een ayyaana kabajachaa jiru jechuudha. kana keessatti dargaggeessi amantii waliin qoodne jechuudha. as dargaggeessa jiran kun amantii sabaan osoo waliin qoodiin haala ijaarama qabuun karaa obbolummaa ibsuun. ayyaana kana kan kabajachaa jiran ta'uu isaati jechuudha.
Ballaxee Baalchaa dargaggoo magaalaa Adaamaati. Gama nageenyaan sodaan jiru hin jiru jedha.
Bifa nageenyatiin dargaggeessa nu akka keenya dargaggeessa hoggannaa dargaggeessa garaa sakatta'insaa fi eegumsaa irratti ijaarree kutaa kutaa magaalaatiin magaala magaalaan ijaarree caasa nageenyaa wajjin ta'uudhaan tokkummaa keenyaan galgalas dabaree olii baasnee bakka jirru hundatti nageenya keenya kan eeggataa jirrudha.
ayyaana jala bultii masqalaa yookaan immoo guba masqalaa kanarratti faarfannaawwan amantaa fi sagantaaleen seenaa fannoo ibsan kan dhiyaatan yoo ta'an keessumaa ayyaanni mawulidaa fi kan guba masqalaa kun walqibuun addaa jedhanii jiru hirmaattonni kun.
Ani amma si bahee obbolaa koo musliima mana isaanii dhaqaa waamicha qaba. Isaanis borummoo na bira dhufu bifa saniin kabajna walirra ooluun isaa siruma tokkummaadhaan uummanni kun amantaan osoo waliin qoqqoodiin amantaan kan dhuunfaa ta'e Oromummaa tokkummaadhaan qabate amantaa walii kabajaa ayyaana wayii walii kabajaa waliin deemuu hin danda'a. Fakkeenyaaf mana musliimotaa irra yoo deemte obbolaa keenya yoo deemte gammachuutu jira nu biras gammachuutu jira akkuma asii deemneen immoo bakka tokkotti walitti qabamne ayyaana kabajne kawan ta'eef asumaan uummanni koo obbolaan koo musliimaas baga ayyaana isiin ga'e jechuun barbaada.
Sirni guba masqalaa Adaamaa naannoo marfata daraartutti gaggeeffame galgala kana erga daamaraan gubamee booda goolabamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmoo daawwitti Adaamaa irraa.
warra ayyaana kabajachaa jirtaniin bagattiin siin ga'e siniin jannarri irra deebine gara sagantaa keenya isa biraatti yommuu dabarru immoo pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi joo baayiden kibxata kaleessaa isa hojjettoonni warshaa konkolaataa miichigaan miindaan dhibbeentaa 40 dabaluu qabaa fi sa'aatiiwwan hojii kan torbaanii gara sa'aatiiwwan 32tti gadi hir'achuu qabu jechuun lagannaa hojii taasisan deeggaran kunis pirezidaantiiwwan ameerikaa bulchaniiran keessaa. isa jalqabaa lagannaa hojii hojjettoota deeggaran isaan jechisiiseera gabaasa dhimma kanarratti aanita paawol sagalee ameerikaaf gabaaste tujubee horaa akka itti dhiyeessiti.
pireezidaanti joo baayiden waldooliin hojjettoota ameerikaa ijaaran jechuu jaallatu kibxata kaleessaa pireezidaantii yuunaayitid isteetsi aangoorra jiru jalqabaa hookkara hojii dhaabinsaa irratti hirmaatan ta'aniiru dugdee magaalaa ditirooyititti kanneen argaman hojjettoota. dabala mindaa torbanitti guyyaan hojjetan akka gabaabbatuuf jijjiirama kabiroon akka ta'u gaafatan hojjettoota kaampaanii konkolaataa oomishu ijoo sadii kanneen hookkara hojii dhaabinsaa torban lama qabatee jiru geggeessan waliin gamtaan dhaabatan baayidan mirga sakamiin akka deggeran ibsuu of eeggataa mirga hojjettootaa garuu akka deggeran ibsanii jiran.
Lammiiwwan koo ittuma cicha sababiin isaas dabala miindaa guddaa fi bu'aalee kabirootu isiniif ta'a waan dhabne haa deebifannu tolee isaaniif dhaabbanne yeroon isaan nuuf dhaabbatan amma.
Pireezidaantiin waldaa hojjettoota kaampanii konkolaataa oomishuu ijoo ka ta'aniif pireezidaanti baayiden ennaa pireezidaantummaaf dorgoman bara 2020 keessa isaaniin raggaasisan filannoo bara 2024f garuu. hin raggaasisin jiran shoon feenillee pireezidanticha galateeffataniiru.
kabajamoo pireezidaantii yeroo dhaloota keenya keessatti murteessaa ta'etti as dhuftanii nu waliin dhaabbachuu keessaniif galatoomaa qaama qabsoo kanaa waan taataniif galatoomaa.
waldaan hojjettootaa kun miseensota kuma dhibba afur qabaachuusaa dubbata hedduun kaampanii ofii qofaaf bu'aa qabaa akkasumas hoogganaasaa olaanaaf mindaa guddaa kaffalaa. hojjettoota kanneen akkaan hojjetan garuu dabala mindaa xiqqootu kennamaafi jedhan miseensa waldichaa akka ta'an yoolaandaa da'an.
I want the levels to be balanced. I want everyone to make a good um, living and a fair living. If I'm working on.
Sadarkaawwan jiran madaalawaa akka ta'uun barbaada. Namni martinuu jireenya gaariif haqa qabeessa akka qabaatuun fedha. Yoon sadarkaa tokkorra ta'ee sa'aatitti doolaara soddoma argadha ta'e. namni na cina jiru immoo sa'aatitti doolaara kudha shan argata taanaan kun attamiin kan haqaa ta'uu danda'a jedhan kaampaaniilee konkolaataa oomishan gurguddoo sadii keessaa tokko kan ta'e jeneraal mootors argamuu baayiden ilaalchisee kallattiin yaada kennuurraa kan of qusate yoo ta'u garuu xiyyaafati keenya siyaasarra utuu hin taane hooggana waldaa hojjettootaa waliin waliigalteen hatattamaa akka irra ga'amuuf akkasumas walamantaa gaariin akka jiraatu gochuudhaa jechuudhaan ibsa baaseen beeksiseera.
qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka koovid 19 hiv aids busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
amma gara qophii torbaanitti ceenaa dirree dimokiraasiiti. gareen koomishinii ogeessota mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qorannoo dhimma sarbama mirga namoomaa itiyoophiyaa ilaalchisuun hojjete baaseen biyyattiin waraana dhaabuuf waliigalteen erga mallatteeffame amma gara waggaa tokko ta'uu iyyuu ammas biyyattii keessatti gochaan meenyaa yakki waraanaa dhala namaa irratti raawwachuu fi ammayyuu nageenyi akka hin jirre jeequmsoonni sadarkaa biyyaalessaatti jedhamuu danda'uun ol guddachuu sodaa qabanis ogeeyyiin kunneen. eeraniitu ture yuunivarsiitii walqixxeetti barsiisaa muummee seeraa kan ta'an obbo Haayilee Baayisaa qorannichi haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiru mul'iseeraa jedhu miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'an obbo Saadiq Adam wantoonni qorannicha keessatti eeraman dhugaa jiru hin mul'isanii jedhu guutummaan isaa haalataanuun dhiyaata kunooti. gareen koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan sarbama mirga namoomaa itiyoophiyaa irratti qorannoo gaggeessaa turan jeenevaatti ibsa kennaniin rakkoon nageenya itiyoophiyaa keessaa ammayyuu haala yaaddessaa irra jiraa jedheera dhimma gabaasa gareen ogeessota koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhiyeesse kana ilaalchisuun obbo haayilee baayisaa yuunivarsiitii walqixxeetti barsiisaa muummee seeraa kan ta'e qorannichi dhugaa lafarra jiru itiyoophiyaa keessatti haala sarbamiinsa mirga namoomaa kan agarsiisudha jechuun ibsa.
wanti ekspertoonni suni lafa kaa'anii waan baay'eensaa wantoota qabatamoo irratti waan ta'e hunda'anidha karaa garaagaraas wantoota miidiyaadhaan kanaan dura wantoota gabaafamaa turanidha wantoota dura faffaca'anii jiranii qorannoodhaan mirkaneessuudhaan lafa. qabsiisee jira jechuudha yoo mala qorannootiin ilaalle malli qorannoosaas baay'ee iddoo bal'aa hammatee jira namoota garaagaraas of keessatti qabatee jira gaaffii isaan geggeessanii kanaaf argannoon isaanii haqa irratti waan hundaa'ee fi wanta nama amansiisudha jedhee yaada akka ilaalcha kootti.
miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa itiyoophiyaa fi ogeessa seeraa kan ta'an obbo saadiq adam immoo qorannicha keessatti wanti mootummaan fudhatee hojiirra oolchuu malu kan gareen kun akka akeekaatti kaa'an jiraatu iyyuu qorannichi garuu haala qabatamaa itiyoophiyaa keessa jiru kan ibsu mitii jedhu.
sadarkaa biyyaattii fi sadarkaa gaafa afrikaattii fi jeequmsi itoophiyaa keessa gaggeeffamu kun balaa guddaa fiduudhaaf jee sodaa guddaa garmalee ol kaaseeti kaasa dhugaan lafarra jiru garuu yoo laaltu isa kanan agarsiisu keessatu waliigaltee piritooriyaa irratti tplf fi mootummaa waliin gaggeeffame akkasumas. Akkaataatti waliigaltee kana lafa qabsiisan naayiroobii keeniyaa irratti irratti waliigalaniis walcinaa qabdee yoo laaltu ichin booda piroogirasii gurguddaatu mul'achaa jira. Jijjiiramni karaa nageenyaatiin mirga dhala namaa akka kabajamu taasisuun namoota sanaan dura yeroo lolli kun jalqabamu. Balaa takka takka lammiirra qaqqabsiisanillee waraana keessaayis siivilii keessaayis. qabanii to'annoo jala oolchanii seeraan akkatti gaafatamu gochuunis akkasuma nyaataaf dhugaatiinis bal'inaan naannoo sanitti akka galu taasisuun ummata keessattuu lammii siivilii ta'e kana baraaruudhaaf sochiin godhamaa jiru guyya guyyaan dabalaa dabalaati fooyyee agarsiisaa agarsiisaa haala ittiin deemu kan agarru malee. Akka ammaa gabaasni ogeessota sadanii baasanii kanaan waan lafarra jiru wajjin waan wal fakkaatuu miti.
Mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaa hojiitti hiikuu irrattis ta'e qorannoo kana gareen ogeessota komishinichaa yommuu gaggeessanitti gargaarsa taasisuuf fedhii hin argisiisnee jedha. Gabaasichi yeroo gareen qorannoo ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa irratti qorannoo taasisuuf hundeeffames Itoophiyaan beekamtii hin kennineef ture. Obbo Saadiq Adam dhimma kanarratti yaada isaanii yommuu ibsan akkas jechuun eegalu.
Walitti bu'iinsa dhimma Tigraay kanaan wal qabatee haala qaamoleen addunyaadhaa Itoophiyaatti laalan irratti xinnoosii dhibeen kan jiru natti fakkaata. Kanarraa kan ka'een jooyintilii waa'ee miidhaa gama dhala namaatiin mudate kana laaluudhaaf koomishiniin mirga namooma Itoophiyaatii fi UN Himan Raayitiin jooyintilii waliin qorannoo gaggeessanii turanii qorannoo gaggeessanii faayindingii mataa isaanii as baasanii jiru. Kanarratti ittiin quufne warri addunyaa kun kanarraa kan ka'een. Akka haaraatti deebisanii of dandeessisnee kophaasaa qaama dhimma kana qoratu taasisna jaanii koomishinii kana nooveembar kuma lamaaf digdama irratti akka haaraatti deebisanii ijaaranii. Kuni Itoophiyaa birattis akka biyyaatti shakkii biraa uume. Maalinni shakkiin uume jee kan inni yaadu gama tokkoon politikaalii mootiveetid waan ta'e argannoo nuti qorannoo nuti geggeessinee jooyintilii geggeessa kanaaf beekumtii kannanii. Bakka silaarra deebinee qorachuu qabnus bakka akkasii bakka akkasii irra deebi'aatii qoradhaa otoo nuun jaanii irra wayyuu deebisanii nurratti dhiibbaa siyaasaa mootummaa irratti cimsuudhaaf kan gaggeessuu barbaadani malee dhuguma mirga dhala namaa saniif quuqamanii miti kan jedhu aligeeshinii akkasii qaba mootummaanis.
Dhimmi biraan qorannoo gareen koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun kaase. silaa akka waliigaltee piriitooriyaatti karaa ce'umsa haqaatiin kanneen miidhaan irra ga'e haqa isaanii argatu kan jedhudha garuu waliigaltichi erga mallattaa'ee waggaa guutuuf deemus adeemsi ce'umsa haqaa ijaaruu haga ammaa hojiitti hin gallee jedha obbo Haayilee Baayisaas haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa jiruun adeemsi ce'umsa haqaa hojiirra ooluun isaa shakkisiisaadha jechuun dubbatu.
Amma yoonaatti qabatamaan jiru wanti hojiitti jijjiiramee lafa bu'ee karaa mootummaatiinis wanti mul'ate hin jiru. Lafarraa harkifameera kan jedhuu fi dhugaa dubbachuu fi yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Garuu immoo ammas wanti wanti waadaa sana duubatti deebisuu danda'an tokko tokko yeroo ka'an argita. Fakkeenyaa fi erga waliigalteen piriitooriyaan mallatteeffamee naannoo Amaaraa keessattis naannoo Oromiyaa keessattis lolli itti cimeeti itti fufee jira.
Obbo Saadiq Adam yaada kanatti waliin galan.
Ce'umsa haqaa kana lafa qabsiisuudhaaf waan guutamuu qabuutu jira. Mariin akkanaa immoo kan galgaluma takka jalqabdee karoorsitee galma geessee waa hunda fixxu utuun ta'in tartiibaan yeroo isaa eeggatee bilchaachaa bilchaachaa qaamoota adda addaatti hirmaachisaa dhugummaa isaa lafarratti agarsiisaa akkaataa saniin waan hojiirra oolchitu malee waanuma haatee labsii tokkoon hojiirra oolchitu miti. Kanaafuu kissiin yookaan yakki jarri san dhiyeessee fi ani wanniin qabatamatti biyyattii keessatti agartu karoorri bahee waa hundatiin deemamaa jiru wajjin yoo wal cinaa qabdee ilaaltu waan sobanatti fakkaata yakkisan.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan gahuudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo daakkaam miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwutarii fi inistaagiraamiin nu biraan gahuu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikkuuf qaaduu gulaaltuun sagantaalee tujubee horaa gulaalaan suur sagalee lateeraa amante tigisti gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya nugusuu taammire ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabna warri ayyaana kabajachaa jirtan ayyaana gaarii halkan gaarii.